muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza mwiriwe nanone muri kumwe na thomas kamirindi ijwi ry'amerika mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi turavugira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri iyo umunyagihugu afise umutwe akaba afise amaboko byari byiza ariko bamuronderera uburyo bwo kugira ashobora gutangura akagambi kugira ashobore kwibeshaho uyu ni faustin ndikumana umuyobozi w'ishyirahamwe parsem ku munsi wahariwe iterambere ry'amakomine ni amakuru mu burundi nk'uko rero nari maze kubibabwira mu burundi uyu munsi wari umunsi wahariwe amakomine umushikiranganji w'intwaro yo hagati yatanze ijambo ryasomwe mu rwego rw'igihugu cyose muri iryo jambo leta y'u Burundi ikomeje kwiyamiriza u rwanda n'ubufaransa ni inkuru ya evariste nziko banyanka muri iryo jambo ry'umushikiranganji w'intore hagati mu gihugu ryasomewe abarundi kuri uno wa gatandatu uwa mbere yiyamirizwa ni paul kagame umukuru w'igihugu cy'u rwanda muri komine muha yo mu gisagara ca bujumbura iryo jambo ryasomwe na musitanteri w'iyo komine iryo jambo ry'umushikiranganji pascal barandagiye ryagiriza umukuru w'igihugu cy'u rwanda ko ahaye indaro abahungabanya amahoro n'umutekano mu burundi daniel kabura ni musitanteri wa komine muha mwaraye mubyiyumviye aho perezida w'u rwanda paul kagame yasabira inteko mvamakungu burundi maze abakuru b'ibihugu bya afurika bakamwiyamiriza paul kagame mukaba musanzwe muzi ko ari we ahaye indaro abanzi ba demokarasi mu burundi akongera akabashyigikira mu kubaha inyigisho za gisirikare ngo bashishikare gutera uburundi muri iryo jambo haraniyamirizwa iganagurwa ry'uwahoze ari umushingamateka wa afurika y'ubuseruko umufasoni afsa mosi n'aha nyene umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu yegeka ubwo bwicanyi ku bansi ba demokarasi avuga ko atakindi barota atari ugusesa amaraso n'iterabwoba dusabye abarundi bose kugira urunani rw'intamenwa mu kurwanya ubwo bubisha ariko rero imigambi yabo babisha yaramaze kumenyekana reka mbere na bamwe mu makungu bari babafashije baramaze kubahinyura kuko barabahenze aha twubaha akarorero nk'abakuru b'ibihugu bya afurika ku ngingo nziza bafashe bamaze kwishikira mu burundi bakibonera ko igihugu cyacu kiri mu mahoro n'umutekano bikaba byatumye n'ubumwe bwa afurika butahura ukuri leta y'ubufaransa ntiyasigaye inyuma mu bo leta y'uburundi yiyamiriza ico gihugu cagirizwa na leta y'uburundi ko kirara kirasya kitambaye gisaba inama ya onu ijejwe umutekano ku isi kurungika inteko mvamakungu mu burundi abarundi twese turiyamirije abo bose baba abarundi canke abanyamahanga birirwa barasya batambaye kugira ngo leta y'uburundi yicarane n'abashatse gutembagaza ubutegetsi ku nguvu ataho byakabaye ku isi abarundi twese turiyamirije igihugu cy'ubufaransa ku myifato mbi igayitse caraye gisubiye kwerekana mu gushikiriza mu nama nkuru ya oni integuro mbi yo gusubira kurungika inteko z'igipolisi bamakungu mu burundi kandi twibereye mu mahoro n'umutekano ako ni akagaye nka kamwe abo bafaransa berekana mu gihugu cy'u rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane igihe iyo nyabwoko yaba ingabo z'ubufaransa zari zihari zirorera ibi ngibyo bakoze turabyiyamirije mu gihugu cyacu cy'uburundi muri iryo jambo leta y'uburundi bicishije ku mushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu isaba leta y'u rwanda kurungika mu burundi intwazangabo z'igisirikare c'uburundi zahungiyeyo inyuma yo gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa petero nkuru nziza kugira ziciribwe urubanza ibirori byo guhimbaza umunsi w'igihugu wahariwe amakomine muri komine muha vyatewe iteka n'umushikiranganji w'umutekano commissaire de police alain guillaume bunyoni ari kumwe n'umukuru w'igisirikare gisagara ca bujumbura fredi mbonimpa i bujumbura evariste nziko banyanka ijwi ry'amerika
radiyo ijwi ry'amerika nk'uko rero uyu munsi wahariwe amakomine mumaze kubyumva biyamirije u rwanda n'ubufaransa ntabwo twashoboye kubona abategetsi b'u rwanda kugira ngo bashobore kugira icyo babivugaho uyu munsi rero waje mu gihe abanyagihugu bato bato bavuga ko imigambi yabo ititabwaho fidelite ishatse yaganiriye n'abakenyezi bari mu ishyirahamwe ridandaza amakara ryo muri komini ya Rwa- ryansoro mu ntara ya gitega yazanye inkuru ni agashyirahamwe kadufasha ibintu byinshi katurereye abana mu bisanzwe uyu ni anyesi nzeyimana arongoye ishyirahamwe ryitwa twiyungunganye turere ibibondo rirukingwa abakenyezi mirongo inani na batandatu badandaza amakara ikibanza abo bakenyezi badandarizamo amakara kirahitwa imahwa iruhande y'ibarabara rn7 nko kilometero kimwe uvuye ku mahwa n'amabarabara agana intara zitandukanye rimwe muri ayo mabarabara rija mu ntara ya gitega irindi naryo riva i bujumbura ribandanya mu ntara za rutana na makamba irisigaye rija ku mugwa mukuru w'intara ya bururi rikabandanya mu ntara ya rumonge muri rusange abahurikiye muri iryo shirahamwe barashima ibyiza baharonkera twababwiye ko harimo n'abapfakazi wibarije nko kuba upfakaye ufise nk'abana batanu ukaba urerewe n'aha aha kwigishiriza umwana kugeza aho ashobora gutsinda ntiwogaya ngo ishyirahamwe nta kamaro ryoba ryarakugiriye iryo shirahamwe rifitiye akamaro kenshi abo bakenyezi kugira uba umunywanyi waryo utegerezwa gutanga ibihumbi mirongo ibiri by'amafaranga y'amarundi ayo mafaranga niyo aheza akaja umutahe wo kurangura ayo makara iryo shirahamwe rimaze imyaka mirongo ibiri n'itatu rivutse ni ukuvuga ko ryatanguye gukora mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu naho haheze imyaka itari mike rivutse nta kirahindurwa ku bijyanye no kugena abakenyezi biyungunganya amakara badandaza siyo bonyene bituririra barangura ku baba bariko barayatembereza batwiganiye ko ata buryo bafise bwo kurangura no kudandaza imifuko irenga cumi ku munsi kubera amikoro make iryo shirahamwe ntishobora kuronka ayo ririho umunyezamu ararira amakara yabo mu gihe rimwe rimwe bishika kibwa mw'ijoro abo bakenyezi bavuga ko ishirahamwe ryabo atantambwe riratera hisunzwe imyaka iheze rivutse kubera ko bataronse uwafata mu mugongo ni ibintu twivundikaniriza kuko twarabuze umuntu yadufata mu mugongo kugira ngo dutere imbere uharuye nk'iyo myaka ihetse yo tuba twararose abantu badufata mu mugongo badufasha imigambi tuba twarateye imbere cyane ntituba tuderembeza kamwe canke tubiri tuba tuja no mw'ishamba tukagura igitara hanyuma duciye ayo makara tukarondera fusi ikayatwara hariya naho hakaguma hakora none habuze iki kugira ngo muje kuwutakambira abo bagurana ntitwamenya aho aho dutumbeye hariyo amashyirahamwe yajeje kugurana na guteza imbere ubushyirahamwe buto buto nk'ubu ubu mbega ayo mashyirahamwe muba mwarayituye ayo mashyirahamwe ntiturayitura kubera ntituraronka uburyo y'uko tumenya abo nyine baritwigisha kugira dutere imbere nsabye yuko bodusanga ngaha bakatwereka ingena twoshobora gukora natwe ngo tuduge bakatanatwigisha kuko hajya kuronka amahera utazi ingene uri kurayakoresha bishobora gutera ingorane none we kuko utoja kubironderera nka jewe urabona ko ndi n'umutamakazi simenye iyo nca naho bonyandikira batica ngazi sindabimenye hagati y'imyaka ya bibiri na cumi na kabiri na bibiri na cumi na gatatu ivyigwa vyakozwe vyerekana ko mu burundi ingo mirongo itatu na zitanu kw'ijana zitagira aho zirima igihe hatanguzwa mu burundi umugambi w'ishirahamwe mpuzamakungu onu ujanye n'iterambere rirama n'ivyigwa vyashizwe ahabona vyerekanye ko mu burundi gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu aho mu burundi ariko harimo no munsi hazoba hamaze kugaburwa inshuro zibiri ku bw'iryo shirahamwe parsem ryiyemeje guhamagarira abarundi guhindura ingendo rimenyesha ko mu gihe isi ndimwa iriko iragabanuka amikoro asigaye ku murundi muto muto ari ayo kwiyungunganya mu gushinga imigambi mito mito mu gihe rero kuri uno wa gatandatu uburundi buriko burahimbaza umunsi wahariwe iterambere ry'amakomine faustin ndikumana arongoye parsem abazwa no kugene abarongoye amakomine ivyo gushigikira imigambi y'abanyagihugu bato bato bititabwaho iyo umunyagihugu afise umutwe akaba afise amaboko vyari byiza rero ko bamuronderera uburyo bwo kugira ashobore kugira ashobora gutangura akagambi kugira ashobore kwibeshaho haba hategeza ko hari urugero mu ikomine runaka ruzwi bashobora tuti wowe rero kugira turabe neza ico wamaze uri musitanteri turabe abanyagihugu basigaye bashobora kuja muri banki bashobora kuja baka ingurane muri mikofinanse kanaka kugira tubone yuko hari iciyongereyeko mugabo ubunye ivyo ntibihari ugiye kwevuriwa ikomine ingene yateye imbere nico usanga kitari no makriteri batanacibuka ugaca usanga rero bigumye hahandi kuko mwihangiro utawubona aho ubibonera kuko amakuru dukesha ikinyamakuru candika ku butunzi mu burundi burundiyeko amashyirahamwe yo kuguranana icyo bita microfinance mu rurimi rw'ifaransa mu burundi ararenga ijana imaho muri komine ryansoro mu ntara ya gitega fidelite ishatse ijwi rya amerika
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na la benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya suwede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'isa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm ni muze dukumire amakimbirane twimakaza amahoro Ikiganiro Ejo mu mashuri.
ni icyanjye ni icyawe ni icyacu
radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda iyi nkuru twayibabwiye iki cyumweru kigitangira ni inkuru y'abapolisi b'abarundi bari mu gikorwa cyo ku- bari mu gikorwa cyo kugarura amahoro muri repubulika ya santarafurika baratahutse nyuma y'aho umuryango w'abibumbye uhagarikiye amasezerano wari ubifitanyeho n'u Burundi Nda- ntabwo rero bazabasimbura batashye burundu eloge wirika neza yari yagiye ku kibuga cy'indege cya bujumbura kureba uko bururuka
turi gihe cy'isaha zitandatu z'umutaga indege rero ya polisi ijana na mirongo ibiri na batandatu b'abarundi ishyitse ku kibuga cy'indege cya bujumbura bambaye umwambaro w'igipolisi c'uburundi n'inkofero z'ishyirahamwe mpuzamakungu ni n'udufurari tw'iryo shyirahamwe nyene bakiriwe na bamwe mu bakuru b'igipolisi c'uburundi umuvugizi w'igipolisi yavuze ko aba bapolisi bakoze birashimwa mbere n'amashyirahamwe mpuzamakungu nk'ubumwe bwa afurika hamwe na onu yari yabatumye ko ngo yashimye ibikorwa baranguye ikitavuzwe cyo ngo ni abanyagihugu bo muri Central Africa hamwe n'abategetsi b'ico gihugu bahoramwo mu ntango z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryavuze ko rihagaritse amasezerano ryari rifitaniye n'igipolisi cy'u Burundi mu gikorwa cyo guhagararira amahoro n'umutekano muri Central Africa umuvugizi w'igipolisi yavuze ko ivyo atari igipolisi cy'u Burundi cyo bibazwa Pierre Nkurikiye Eh, ibivugwa na rijya shirahamwe biraheza bikabazwa ryo twebwe turiko tuvugira abapolisi b'u Burundi bashitse uno munsi bavuye mu gikorwa bari barungitswemo n'igihugu kandi bagikoze neza kandi barangije ikiringo cabo uko biri kose abapolisi batashe nta bandi bagiye kubasimbura batekanijwe nk'uko bisanzwe bigenda muri bene ivyo bikorwa ariko igipolisi cemeza ko abapolisi bize ibijanye no guhagararira amahoro n'umutekano bahari izo ngabo ngo zama ziteguye gutabara aho zikenewe ku bijanye no kubasubiriza ivyo kubasubiriza ni ingingo ifatwa n'amashirahamwe ariya yari yabasavye u Burundi niyo yafata ingingo zo gusaba abandi babasubirira ngaha mu Burundi eh, leta y'u Burundi izoheza ibaha inyishu inteko z'igipolisi zija gufasha hari ingorane z'umutekano ngaha mu Burundi zama zihari kandi zama ziteguwe nejo bundi twaraberetse abari bahejeje gusohoka mu minsi iheze ishyirahamwe rihana hagati y'akazi na muntu fokode ryari ryashikirije ko bamwe mu bapolisi bari mu gihugu ca central africa baribwiye ko bafise amakenga ku mutekano wabo baramutse batashe i burundi pacifique ninahazwa rirongoye yari yanditse avuga ko abo bapolisi bamwituye bongera bitura onu kugira ngo bafashe kurondera ubuhungiro twabajije umuvugizi w'igipolisi niba ingabo zatashe zose yatwishyuye ibikurikira umugambi wabo wari uwo kugomba gucanishamwo izi nzego murazi yuko izi nzego ari umwugariro w'igihugu umaze gushobora kuzicanishamwo uraheza ugashika ku bindi ku bundi bubisha bwose uba wifuza uno munsi rero baravuga ibihuha vyinshi bakanavuga yuko ngo hariho ngo ababa abababwiye amajambo nk'ayo mu gipolisi c'u Burundi ukungene cubatse umupolisi afise ingorane zaba iz'umutekano wiwe canke izindi ntazitura abantu nka bariya tuzi ikibagenza araheza akazitura inzego zi- inzego abamutwara kuko abatu- ababatwara bari kumwe ngaha kandi nabo nyene murashobora kubibariza barakubwira ko batashe neza kandi murababona no ku maso barakeye kandi barakubwira ko banezerezwe cyane no kubona barakoze akazi igihugu cyari cyabarungitsemo kandi neza kandi ko banezerewe no kuba bagarutse muri kino gihugu abapolisi b'abarundi bahora mu gihugu ca central africa na majana abiri na mirongo umunani abatashe kuri uyu wa mbere ku murango ni ijana na mirongo ibiri na batandatu mw'ijoro ryo kuri uyu wa mbere nyene hitezwa abandi nk'abo bagenzi babo basigaye bazoza mu minsi iri imbere abo babaye baragumayo n'abacungereye ibikoresho bahora bakoresha harimwo n'ibigwanisho bikomakomeye imbere y'uko bigarukanwa mu burundi nk'uko bisigurwa n'umuvugizi w'igipolisi abapolisi bari baroye mu bikorwa byo kugarukana amahoro muri Central Africa mu kwezi kw'icenda umwaka wa 2014 mu bisanzwe bategerezwa kumara ikiringo c'umwaka igihugu c'u Burundi kigira gatatu mu birungika abapolisi benshi mu bikorwa byo guhagararira amahoro n'umutekano ku isi kiza inyuma y'ibihugu vya Cameroon hamwe na Congo Brazzaville Eloge Urikaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
kaze mwumviriza igikino intamenwa mutegurirwa na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru c'ishirahamwe search for common ground mu burundi
ewe ndebere nawe izo mpene zawe urazikuyakuya umenga ni inkwavu kama nkufise inzu ukamurandeka hari amata nje gusa urabona Mm, naho rero uciye ushavurana ariko ndijandajanira ukurana Nyawe ubutumwa.
umuherekeze usubire iwacu iyo guherekeza uwo wari ugende mugabo ba nyina wongendera cyangwa afise ndagukamira kandi ga washimitse ndagashimika none nk'iyo miragwe yose uriko uyimperera iki ko nzirikana ataco twapfuye rakunze umvise rero wa mugore ndakubwira ivyo bintu vyo kuza urivanga mu ntakuraba ugende urigire umuziyo jewe ndaruzaniye aho niva yanga mbaye ingurube ivyo uriko uravuga nibiki urugo rwa murumunanje ubu niwe usigaye ruramutse aho ndaruramutswa ntirufise inago erega hewe ntiyatanywe n'ikara yarasize umugore n'abana n'agakobwa utakiragama iwawe agakomye kose ugakiza urirukanga n'amaki iyo wogenda ugatekereza ugakora urugo rwawe rero we ivyo bikuraba kwiga sasiga musazanje sindahazi uko nshatse kose ubwo iwanje rigwasiba urareka kurusibura ayi kiba kikuzanye waza gusa ndakizi igiki bijya wirirwa urahenda ruminata umujyana kwandikisha amatongo n'ibiki Si.
kumba hanukiye hose nico wampora ico ni gito none yigurira agatongo ico mubuza gukandikisha muri komine n'igiki ndora atacyandikishijeho ugira ngo gica reka kuba igiwe ayo mapolitiki siyo wirirwa urayamwinjizamo yego cyane kuko nasanze wari wamuhanuye nabi mbeko mbona umuntu aturuka bukagataha bunyama apfuye ataryandikishije vyogenda gute jewe sindi ngaha wewe aho yarigura sinari cabona ivyo bindi wirirwa uramugoza n'ibiki none ngoye ruminata hababara wewe canke hari ikindi cinyegeje inyuma mbeho ni kubera iki i- yagiye atambwiye ivyo ni wowe bimwosha nta wundi ndakubwira dandebere wewe urakwiye kwikebuka ukamenya ko urya mugore ari mu rugo iwe wewe harya ntaco ugaba ntanakimwe yego utikiga ndawe nta na kimwe ugaba muri we Ah, ibyo nibyo uri kuramubwira aho ntahagaba si kwa murumunanje iyo aho ugaba nahi waba honyene ruminata nawe muha amahoro Ah, aho wigira umucamanza wowe n'indi yarugucishije I- n'indi yakwitwaye yanyitwayeho nyene wibaza ko umuzomuhendahenda nkemera itongo twararyandikishije uragenda witware iyo umusenzi yankundije Umusenzi.
aho wabonye ko yateye imbere ugira utangure gutuneza
maramarahi jewe wigeze ubona sega
joge igenda irangira umenye gute ga wawe wanditse reka sha reka nu- n'ubugese kirya ca kabiri coro aze plase vide n'ukuri nta na kimwe wanditse n'ingene byari byoroshye Mm. reka nawe gusarisha biyantu vyo guhindura amaverbe simbona niyo bita umutwe Nka nkakirya hari just twasha twandika gute Yo, irya verbe wacishira muri present perfect tense niba cugira gute eh wagira they have just gone to the market wagitora yo oya wangu Eh.
je nigiye the just had gone yoho acagushesha none irya auxiliary have nawe wacibishira he gasha Eh?
nancanganije wawe ah vyagucanganije kweli ico benshi nari nzi ko nanditse conyine none camfyuba aha nyene Eh.
nazomana zeroedi yo woba wagwisiza kwa madamu wa english harimwo na fote dotogarafe honyene emwe ntiyirirwa araraba kama barigwasha ujyawe ntabuze
ya ya ya ya ya ya Eh?
ibyo naho hari intero yashimye Eh.
amayintero azaza kutwica vraiment Eh, kandi rero ahubwo ndagura ikintu kimwe Eh, umenye ko uno munsi dufise entraînement après midi cet après midi dufise entraînement nahenza kwiga ryari vraiment eh bana irya make uranye n'ibihe bikwere nyatari kabisa.
mugabo ntaco turabwira prof wa EPS ntadufatire cane kandi wangu yego ibyo dukina byose si heza si heza ikipe yacu ntikwije amakondisi kubera we ntubona ko atabaramparasa dufise iyo mvuye nk'ubu kuri irya maci ntugira n'umwe asiba yogenda gute kandi nari ni probleme urazi ko ntari bwavyiyumvire
bifo turondera abasubirizi ibara ritaragwa none gasha woshiramo gwara ntiyokina inde gwara Gwara?
gwara uzi eh kumenga ntuvyumva gwara gwara akina muri ekipe ndimo jewe joka si umuntu nk'abandi hadakina Eh, kandi rero shaho yoshobora ntufite inate ashoboye ikijya njavye
gwara ninjavye bawitonda shaka gwara ninjavye rero ushaka uca ugenda ubimubwiye ndabivuze ninjavye none nk'ubu muhora ikivemo umuntu mbona yimereye neza kujya ego kweri dukina n'umuntu ntazi iyo yajava kubera ata kintu na kimwe ciwe tuzi oya ntibishoboka kandi remwe na jidiyo mwaramushyizemo nabi ujya muhungu nta njavye nkeneye muri ekipe jewe nk'inama Injavye.
uvyumva utavyumva biragusha kweri kumeze uko joke
mbega ibyo ya sabuni yose nagura iriye kuri izo mpuzu izo nyine mbona mve mama nawe basha none ushaka ndazipfuvye
hewe oya nawe uraheba ukarenza nari nzi ko yeza kumesuza bino bishambara byanje njana gukora none ndabira urayimatse ha ahubwo gura iyindi nyabuna iyindi yikiga ibyo erega sindamesura uniforme nazo izo uniforme nazo zama mu mazi Yeah? uramenya ubu nambara uniforme zerama bibaza ko ari nka kera muri primere nambara ikaki zitabonekesha ubucafu emwe mesura amaboko ni gwawe kandi manyine umukobwa ujya n'uwogira isuku ya si ivyo nyene hari abanyeshure twigana banyica vrema nukuri kubera iki oya mama nukuri uyoberwa ko bari muri segondere canke bakiri muri primere vyose ukabibura mbega nyene kw'ishuri ni gute ha uraba atari ukwigira neza ku mubiri gusa mu mutwe atakiriye yo jewe ga mama urabaza abo twigana wumve ndabisatura Aho sha.
he honyene ejo baratweretse amanota muri travaux journal ivyo navyo ntibiki ni amanota twakoreye mu mainterogation yose ukuyemo ama examen navyo wumva aho uca usanga yo narabikubise ga mama hose narujuje kiretse muri science et technologie gusa naho nyene kubera amate yaninaniriye urabwira jidiya gusigurire natokwirirwa ari ikoroga amanota adashikana cumi ndondera nzoyabura wumva muri examen ya mama nawe aho naramenye vyaraheze nuko ntiwumva aho mwabona mukanteturura aho usanga wari ufise ubwoba wibaza ngo sinzomenya mana none nowuraga mwana nzomenya rero nureme didiyo nawe mbega nyine ari hehe ko adaku vya gidiyo navyo nomenya mugabo nawe nyene vrema azomenya ubu niyo yoca yobegwa atana rimwe avyari bwabega mama ndazi gasha Ndagusa.
erega ibintu birahinduka mwana mama nta jewe canke gidiyo tuzokumaramaza kw'ishuri aho rero rema undemesheje ndaremye yego reka ndakurabira amahera ugura iyindi sabuni Eh.
nanje mese bino bishweka Sawa.
nayo ibindi navyo ndizeye ko mutazontetereza yego
madamu wa EPS ntavyorosha abasha gute ashaka ko duturika oya oya vraiment turuke gatoya akaye ngo mvuye ko warushe gicuma nyabuna oya jewe umutima ugomba umvemwo n'ukuri kw'imana
niwamenya nta na kimwe urasubira kuwumva ehe ehe ehe ugomba wicare arakwica n'ukuri nyaruka mwebasha ibyo murimo ni biki fiakre nyaruka ntibagusige
oya nuko oya nuko turoroshe prof turuke gatoya basi ego
muruhuke ego vraiment eh turuka ataco turakora nibyo rero nako ndamubwira prof naje sindaruha hamwe nabo muri misocugaye nkamwebwe ngo murarushe Oya.
abwi nyaruka fiakre ntusigare inyuma Eh?
dusigaje turu zitatu gusa vite zatu zote prof oya yo turabona n'ukuri
niho dukomera
jya murantu henze ega muruha kubera mutanima sibyo nyene ntawatera akarimba ko kuduha morale ngaha ntunze ariko nimuzane bya bishegu byanyu
bijyanye n'ibyo biduha morale pro Oya, oya, oya ni ukuri oya ok ndabona ko mwahwereye reka turuhuke urakoze maintenant Yeah.
on marche ça va yego sava aho byopfuma twagi yego
une deux trois et quatre une deux trois quatre nyakubahwa mpumbyi baje urabona antrenema y'uno munsi ingene yari iryoshe ijya ni iya mbere vrema Mm?
aha rero twokwama dukora nk'uri kuko uyu munsi twose kaba turi abagangi bagute yego vrema ashe Eh, mwaruhutse yego byotuma ok Mm.
maintenant vous formez un cercle gira umuzingi munini wagutse
umuzingi munini nani yego akura hiyo fiyakire we sa fiyakire wemera nk'usubira inyuma gatoya uku u eh
ok exercice tugira dukore birakomeye cyane murabona ngaho ko tungana twese muri uyu muzingi yego one une ekipe muri ekipe rero umwe wese aragira icyo aterereye murumva icyo nshaka kuvuga yego
jokey tera umupira ndakwereke tedi setantu nawe ca uraba Eh.
uwuhereza kurya nyene mani tubategereza kuba eje collectif ah n'umwe aha kirazira abahereza.
kwibunganya umupira nk'uko bamwe bamwe nabonye babigira mwabyumvise Eh. mwabyumvise neza Yego.
mutegereza guhanahana umupira Mhm.
bandanya muherekanya rero tera ngaha aha nyene wesha muhe muhe aha nyene
mwese ndakeye arapfuye ba raba ingana ku mbaga ye ba yo jokeri we we jokeri
jokey uravunitse turabe oya nacubaye turabe kari wowe twari dufise ga yemwe wowe ba bakiriya tuzoyikira gute
ntimutangwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa ufise icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri mirongo irindwi na rimwe amajana atatu na mirongo irindwi na kabiri amajana acenda na mirongo ine sitidiyo y'ijambo irabasezeye naho ubutaha
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
eee mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu rero mwese uko mungana turabashimiye cyane byimazeyo Tubyi- tubibutse gusa ko uyu munsi wari umunsi wahariwe amakomine mu burundi umushikiranganji w'intwaro yo hagati rero akaba yatanze itangazo ryasomwe hose mu gihugu ryamagana u rwanda n'ubufaransa bavuga ko bashaka guteza umutekano muke mu burundi ndabashimiye cyane mugire umugoroba mwiza